mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu nshuti zacu mwiriwe neza jenda baramukije ndi diane ninahazwe na eugenia mukankuse na nyina baramukije mwiriwe neza mu rwanda umufasha wa lieutenant joel mutabazi yahoze arongoye ingabo zirinda umukuru w'igihugu asaba ko umucanca wiwe ahindurirwa ahafungiwe
abasivili umunani biciwe ibokene muri ntara ya beni ni mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo
indorerezi mpuzamahanga muri guine bisawo zemeje ko itora rya perezida ryagenze neza cyane
muri afurika y'epfo perezida ramaphosa arahamagarira abagabo guca ukubiri n'imyitwarire ibangamira abagore
israel yirukanywe umukozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch iyo nkuru duciye ku masonga izo nkuru duciye ku masonga zitandukanye idoni idoni handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ayavuga ijya n'ino ku isi mwayateguriye mukaba mugomba muyagezeho na mugenzi wanje ejo ni mukankusi ejo ni urakoze diane kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya onu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa beni naho abantu bari bagiye gukoraho imyigaragambyo nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili umunani nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya faransa afp ni ingabo rero zishinzwe umutekano za kongo zarashe zishaka gusandaza imyigaragambyo nk'uko umunyamakuru wari uhari abitangaza nyuma yo gutwika ibiro by'umujyi wa beni byangiye igice kimwe abantu amagana berekeje ku bigo by'ingabo za onu mu nkengero z'umujyi wa beni nyine bari barakajwe n'uko hadakorwa ibihagije ngo ibitero by'umutwe wa adf cyangwa se force democratique alliye bihagarare uwo mutwe w'abarwanyi niwo witiriwe ibitero byahitanye abantu amagana mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu umuvugizi w'ingabo za onu yagize ati abigaragambyaga bamenye inkuta z'inyuma za bimwe mu biro byacu ingo z'abakozi ba onu zatewe zirasenywa koroneli make hazukayi yahamije ko umujyi watewe mu ijoro ryose yabwiye ibiro ntaramakuru afp hati umwanzi yinjiye muri karitsiye ya boken kandi yishe abasivili umunani abasivili barindwi barishwe mu ntara ya beni ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe nk'uko bivugwa n'umuryango udaharanira inyungu congo research group uh, crg mu magambo ahinnye uwo mutwe witwa ukorana n'umutwe wa kisilamu wigambye ibitero bivugwa ko ari ibya adf ariko nta sano yari yagaragara ku buryo butaziguye hagati y'iyo mitwe yombi itora rya perezida muri guine bisawu ryaraye ribaye mu mahoro no mu mutuzo nta muvundo byavuzwe na ormediro barua ni umuyobozi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportuge amajwi yavuye mu itora byitezwe ko azamenyekana kuwa kane igihugu cya guine bisawu giherereye mu burengerazuba bwa afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na portugal mu myaka mirongo itanu ishize perezida jose mario vaz ushaka manda ya kabiri y'imyaka itanu niwe perezida umwe rukumbi kuva igihugu kibonye ubwigenge ubashije kurangiza manda ye hadakorewe kudeta cyangwa ngo yicwe vaz amaze gutora mu murwa mukuru wa gine bisawu ari wo bisawu ejo ku cyumweru yavuze ko abanyagine bisawu bigenga kandi ko azubaha ibizava mu matora yagize ati nujuje inshingano zanjye zo kugarura amahoro n'ituze uwari uhanganye na perezida vaze muri iryo tora ni uwahoze ari minisitiri w'intebe domingos simowe pereira umwe mu baminisitiri b'intebe batandatu vaze yirukanye mu gihe cy'ubuyobozi bwe perezida nawe yavuze ko azubaha amajwi yavuye mu itora yagize ati ariya matora arakomeye ku mibereho y'igihugu y'ibihe biri imbere abakandida cumi na babiri bose b'abagabo biyamamarije umwanya wa perezida wa gine bisawu nihatagira umukandida ubona amajwi ari hejuru ya mirongo itanu ku ijana babiri ba mbere bazahatanira mu cyiciro cya kabiri cy'itora rizaba ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi gutaha kwa cumi na kabiri tunyarukiye noneho muri afurika y'epfo aho perezida ramaphosa yahamagariye abagabo guca ukubiri n'imyitwarire ibangamira abagore perezida ramaphosa uyu munsi kuwa mbere yatangije gahunda yo kurwanya ibitero bikorerwa abagore yashishikarije abagabo guhindura imyitwarire ibangamira abagore yavuze ko urugomo rukorerwa abagore muri afurika y'epfo rushingiye ku mitekerereze y'abagabo rwatumye ifatwa nka kimwe mu bihugu abagore badatekanyemo ku isi ramaphosa yatangije gahunda y'umwaka y'iminsi cumi n'itandatu yo kurwanya urugomo rukorerwa abagore mu ntara ya limpopo mu majyaruguru y'igihugu aravuga ko urwo rugomo barurambiwe yabwiye abarukora ati nta mwanya mufite muri sosiyete yacu nk'uko imibare bigaragaza hicwa umuntu w'igitsina gore muri afurika y'epfo buri masaha atatu buri munsi ijana na mirongo itatu na barindwi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina perezida ramaphosa yavuze ko abakora ibyo bikorwa bazahigwa bukware kandi ko miliyoni ijana n'umunani z'amadolari zashyizwe ku ruhande ku gihe cy'amezi atandatu mu mugambi w'ibihe bitunguranye azafasha mu bijyanye no kuvugurura ubutabera ku bahohotewe ashyirwe mu bikorwa byo guhakangurira abantu guhindura imyitwarire n'imyumvire no gushyiraho amahirwe mu by'ubukungu ku bagore bashobora guhohoterwa kurusha abandi umuryango urengera uburenganzira bwa muntu wa amnesty international kuri uyu wa mbere wasabye abategetsi ba afghanistan kurekura abakozi babiri b'uwo muryango bashyize ahagaragara ibikorwa by'abahohoteye abana amagana b'abanyeshuri mu itangazo rya amnesty international ishinja ibiro bishinzwe iperereza bya afghanistan n'urwego rw'umutekano rw'igihugu nds guta muri yombi musa mahamudi na el hasanura hamidi barengana mu ntara ya rogar mu burasirazuba bw'igihugu ahabereye iryo hohoterwa impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zirimo kujya kubonana na ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ekaburu kuwa kane aho ibikorwa bya nds byabereye nk'uko bivugwa nyine n'uwo muryango yaba guverineri wa afghanistan yaba ibyo biro bya nds ntawagize icyo avuga ku birego bya amnesty international avugira kaburu hamid karzai wahoze ari perezida wa afghanistan yasabye irekurwa ry'aba bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu avuga ko niba nds yarabataye muri yombi bagomba kurekurwa
harakoze mugenzi wacu ejo ni mukankusi kuri aya makuru avugwa hirya n'ino ku isi araza kugaruka mu mpera atwibutsa azoba agezweho ariko hagati aho ndabibutse kuri radiyo ya amerika muri ko mumva mu kirundi n'ikinyarwanda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na gatatu ijana na kane n'ibice bitatu kwa twumva muri mu rwanda turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook youtube na instagram byacu ni voa radiyo yacu dutandukire ayavugwa mu karere tuyahereye mu rwanda havugwa abagabo babiri bavukana bamaze amezi abiri atawuze irengero ryabo abaryango ba jean sengimana na murumuna we antoine zihabamwe bemeza ko ababo boba batwawe na polisi ibavana mu modoka itwara abagenzi mu burasirazuba bw'u rwanda polisi y'u rwanda igisata ca rib kijeje amaperereza cabwije urya amerika ko kiriko kirabaza ivyano makuru ni inkuru tubaza mugenzi wacu ari kigali mu rwanda eric bagira uwusa amakuru ku ibura ry'aba bagabo babiri bavuka n'ijwi rya amerika yari yamaranye iminsi yagenzura ku isonga ni amakuru twahawe n'umwe mu bavandimwe ba hafi b'abo bagabo uba mu mujyi wa sydney muri australia yatwandikiye atubwira ko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa cyenda uyu mwaka ahagana saa saba z'amanywa mu murenge wa karangazi nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda bwana jean sengimana w'imyaka mirongo itanu n'ine ari kumwe na murumuna we bwana antoine zihabamwe w'imyaka mirongo ine n'umunani abapolisi babakuye mu modoka itwarira abantu mu buryo rusange cyangwa bisi bombi ngo bari berekeje nyagatare gusura madame jose ngironsanga uwo mugore ngironsanga nawe yari amaze iminsi afungiwe nyagatare aho yafatiwe ku mipaka y'u rwanda na uganda ubwo yageragezaga guca ibusamo mu nzira zizwi nka panya ajya gusura abana be bane biga mu gihugu gituranyi ngironsanga ni umugore wa jean sengimana icyarimwe na muramu wa antoine zihabamwe amakuru twakomeje guperereza twamenye ko abo bagabo bombi bari muri bisi itwarira abagenzi hamwe ya agence yitwa ruhire express ayo makuru avuga ko abo bagabo bamaze kuvanwa muri bisi abapolisi bayiretse igakomeza urugendo nyiriho usanga wari ufunzwe kandi agomba kubona abamugeraho avuga ko yasabwe guhamagara abo mu muryango ngo bamuzanire amafaranga y'ihazabu niko kumenya ko abe bafunzwe njye namenye ko bafunze umushinjacyaha babwiye nyine abantu bo kuri ribu ngo bampe telefone kuko baramfunze banyambura telefone urambwira ngo nibampe telefone mpamagara abantu nyine bo muri famiye mbabwire ko bancuye amande bohereza ayo mande kugira ngo ndekurwe njyewe narahamagara barambwira ngo abantu baje kundeba barabafata madamu ngiro usanga avuga ko nyuma yo gufatwa agafungirwa nyagatare azira gushaka kwambuka muri uganda bitemewe n'amategeko ubu yarekuwe abanje gutanga ihazabu avuga ko yarekuwe nyuma y'iminsi makumyabiri afunzwe nyine bari bambeshye ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo w'ahantu hitwa buziba ingenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka bagufunguye utanze iki natanze ibihumbi magana atanu ayo mafaranga yiswe ngo iki ihazabu bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nawe ngo wari urimo wambuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha we wambwiye ngo ntange amande ansomera ngo nintayatanga ngo ndafungwa amezi atandatu ababuze bombi bavuka i butare mu karere ka huye mu majyepfo y'u rwanda gusa bwanaziha bamwe we yabaga i kigali mu gihe mukuru we nsengimana yabaga i huye kugeza ubu umugore wa nsengimana avuga ko yabaye ari ku mucuti w'umugabo we uba nyagatare kugira ngo abashe gukomeza gushakishiriza umugabo we mu gace yaburiyemo nyuma y'igihe kirekire basiragira hirya no hino bashakisha ababo ngo bamenye irengero ryabo kuri uyu wa mbere ijwi rya amerika yamenye ko basubiye mu bugenzacyaha nyagatare bwana jean pierre gatera avuga ko imyaka makumyabiri n'itanu ishize aziranye n'aba bavandimwe bitazwi irengero ryabo na cyane ko bose ari abanyabutare ubu ari gufasha umuryango kubashakisha ahari muri nyagatare twarabajije ahashoboka hose kuva kuri iyo sitasiyo turanziti senta yaho e, muri gereza insinga twabajijemo e, gereza ikibungo twabajijemo polisi aho ngaho i remera twabajijeyo urumva aho imbaraga z'umuntu zishoboka hose nta muntu atabajije bwana gatera kuri ubu utuye nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda yatekerereje ijwi rya amerika uko byabagendekeye we na madamu ngiro usanga ubwo bageraga kuri ribu nyagatare babanje kutushwiragiza ngo ntitubanze tujye muri turafiki ngo tubaze ngo abapolisi ngo bakoze kuri ayo matariki aho tugezeyo tubajije baratubwira ngo ntabwo dushobora kumenya ngo abapolisi ngo bakoreye karangazi ngo ibyo bibarizwa ku murenge wa karangazi rero ngo twumva n'ubundi badusubije mu byo bamaze igihe badusiragizamo bwana gatera n'umuryango nta kintu na kimwe bakeka b'abavandimwe babiri baba barafatiwe bakavuga ko na mbere y'uko babura nta kindi kibazo bari babaziho bakagira icyo basaba inzego z'umutekano twe twabasabye yuko badufasha kumenya irengero ry'abantu bafashwe bakuwe mu modoka yari irimo abandi bagenzi ku itariki makumyabiri n'umunani bagakurirwa mu modoka karangazi nyuma y'amezi abiri abagore babuze abagabo babo bakomeje kuvuga ko ibibazo birushaho kwiyongera uzamukunda n'umugore baziha bamwe twavuganiye hano mu mujyi wa kigali kuko nibo bahahiraga umuryango nibo bashakishaga urumva amezi yaba yabiri mu rugo nta kintu cyinjira biba ari ibibazo kuko twebwe nta nta kazi tugira ntitwabashije kubona umushoferi bivugwa ko ariwe wari ubatwaye muri bisi igihe bafatwaga birashoboka ko iyo tumubona nawe yari buduhamiriza amakuru y'ihagarikwa n'ifatwa ry'abo bagabo bombi ikarangazi mu karere ka nyagatare ubwo twateguraga iyi nkuru twashatse kenshi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ngo tumubaze iby'aya makuru madame marie michel umuhoza uvugira uru rwego yadusabye kumumenyesha aho byabereye kugira ngo abaze amakuru bagenzi be bakorera i nyagatare gusa twarenze turangiza gutegura inkuru atubwira ko ntacyo arageraho birashoboka ko umuvugizi wa ribu nagira icyo amenya ku irengero ry'aba bantu azakidutangariza ibi bije nyuma y'indi nkuru mwumvise twabagejejeho mu minsi ishize hano ku ijwi rya Amerika y'abandi bavukanyi batatu bo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda nabo bivuga ko batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi zibafatiye i Kigali na n'ubu amakuru ijwi rya Amerika ifite ni uko imiryango yabo itaramenya irengero ryabo mu bihe bitandukanye amakuru y'ababurirwa irengero yakunze kumvikana hirya no hino mu Rwanda inzego z'umutekano ku ikubitiro zikavuga ko babuze ntabo zifite rimwe na rimwe bikarangira zibagaragaje zivuga ko ahanini ziba zanga kwica amaperereza ku byo ziba zibakekaho ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukiri kuyavuga mu rwanda sentare y'iyungururizo ubujurire ku wa gatanu yashimangiye igihano cy'umunyororo wo guherayo kuri lieutenant joel mutabazi yahoze atwara abakomando bacungera urugo rw'umukuru w'u rwanda paul kagame mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika umufasha wa lieutenant joel mutabazi ariwe gloria kayitesi yasabye perezida kagame guca inkoni ngufi akamubabarira hari kuri mikoro ya mugenzi wacu akorera i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana ku bihano mutabazi bamuhaye n'ubundi nta kindi kintu twari twiteguye cyaturuka mu rukiko kubera yuko abamukatiye burundu n'ubundi nabo bagombaga kurukata nta kintu nambara rwose nayo niteguye kuzabonamo muri ruriya rukiko rero ntabwo byanunguye kuba baramuhaye kiriya gihano muri iyi si baca imanza zabo ariko imanza dutegereje ni imanza zituruka ku mana rero ibyo muri iyi si ntabwo bijya bidutera ubwoba iyo wizeye imana cyane turebwe dutegereje urubanza rw'ijuru nta urubanza rwo mu isi ntacyo ru- ntabwo rudutera ubwoba liyetina jori mutabazi amaze hafi imyaka itandatu afungiye muri gereza ya kanombe Ah, tuzi neza yuko abantu be bo mu muryango we bashobora kumusura ariko se nk'ubwo yarangije gukatirwa murumva yaguma hariya cyangwa se yajyanwa ahandi leta mutabazi uretse umuryango wanjye niwe uri mu gihugu cy'u rwanda ariko mu batamuzi mutabazi yavukiye i bugande umuryango we ni huba mutabazi nta muryango agira mu rwanda uretse umuryango wanjye rero ashobora gusurwa n'umuryango wanjye nk'umufasha we rero mutabazi ko batamuzi ni umuntu winjiye igisirikare afite imyaka cumi n'umwe nabwo abitewe na mukase kubera mutabazi yapfushije mama wari umwana muto cyane mutabazi bituma yinjira igisirikare hahandi umwana aba akeneye kurerwa rero nta mubyeyi wundi yigeze agira uretse umubyeyi ni perezida wa repubulika yagize niwe mubyeyi yagize ikindi nasaba perezida wa repubulika nk'umuntu wabaye umubyeyi wa mutabazi barabanye ari umwana arinda n'aho yishimira ko yarererwa hariya hantu muri pirizo rero ikintu ngenda nasaba leta ni uko badohora bagakubita inkoni izamba n'ubundi nk'uko bibiliya ivuga hari umwana wabaye umwana w'ikirara muri bibiliya aragenda aza kongera kugaruka kwa se ise ngira ngo yamuhaye inkoni y'ubwamba mwambika impeta mwambika ikanzu umwana arongera asubira mu rugo rero ngewe ikintu nasabaga perezida wa repubulika ni uko yadohora agafungira mutabazi ku murindi ku murindi ni gereza yisanzuye bareba televiziyo bakora siporo nk'umuntu wakatiwe burundu ariko se niba abantu bo mu rwanda bashobora kumusura wowe eh, cyangwa se n'abana be muri kumwe hari uburyo mufite muvugana nawe kuva nagera muri iki gihugu cya finilande nahageze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu ba hano redi korosi barabimenya ko nahageze baza kunsura batubwira ko baduhuza mu rwego rw'inzandiko n'amafoto turabikora ndandika abana barandika amafoto turayatanga icyo gihe byamugezeho inshuro ya kabiri nanone birakorwa inshuro ya gatatu tubitanze barabitugarurira batubwira ko leta y'u rwanda yabangiye yuko redi korosi itacyemeye ko yamugeraho rero ikintu ngenda nasaba waceho imyaka hafi n'imyaka ine cyangwa itanu abana bansaba bambaza se mama ko amafoto twajyaga dutanga kwa dadi kugira ngo ayabone ko nta mafoto uheruka kutubaza ngo dufotore rero kubera ko simba nkeneye ko abana bamenya iby'igihugu cyacu dukomokamo nka- mbese abana nkakomeza nkabacenga nkabacenga babwira biracyakorwa biracyari muri process ubwo rero ngewe ikintu nasabaga leta y'u rwanda ni uko badufasha kuko ubu bamukatiye burundu amafoto y'abana n'ay'umufasha akajya amugeraho natwe tukabona inzandiko zimuturukaho natwe tukamwohereza inzandiko biciye mu- muri red cross ntabwo ari mu rwego rwa politike ni mu rwego rwa red cross ifatanyije na leta y'u rwanda nanjye bamfashije bagafasha n'abana abana bakareka gukura bazi cya kibi se yahuye nacyo ni ubuhe buryo ukoresha kugira ngo abana badashobora kwibagirwa se abana banjye rero mfite amafoto ya papa wabo eh, ari mu gisirikare yamanuka mu ndege yari ari ibyo bita uparakomando abana barabibona cyane bakishima bakanezerwa ku buryo no ku ishuri bigaho baza bakambwira bati abana kuki bareba mu vi- za gisirikare kuki abana baha gifuti za gisirikare rero urumva ko abana banjye bakurikije ikintu cy'amaraso yo muri papa we eh, ubwo rero nkababwira yuko papa wabo ari umusirikare hari n'amafoto amanitse muri salo iwanjye ya papa wabo ni uko nguko rero abana batibagirwa papa wabo mbereka amafoto n'ibyo ngibyo nicyo niko kuntu mbikoresha madamu kayitesi mutabazi ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika rero murakoze cyane namwe venusta nshimiyimana nawe tugushimire duce twerekeza muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubabwira iby'impunzi aho abarundi baba mu ikambi ya rusenda bavuga ko batekewe n'ubwoba y'uko bashobora gutegwa n'abarwanyi ba mayimayi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu vedaste ngabo nyuma yaho muri kino cyumweru dusoje hari umugwanyi w'umumayimayi wafatiwe muri viraje ya gatandatu afite imbunda zibiri yaravanye mu misozi miremire ya nakiheri hanyuma akajanwa gufungirwa uvira zimwe mu mpunzi z'abarundi zagize uruhare mu gufatwa k'uyu mumayimayi zivuga yuko zugarijwe n'ubwoba kuko isaha iyo ari yo yose zishobora guterwa n'abamayimayi nduwayo vensa ni umuyobozi wo muri viraje ya gatandatu yo mu nkambi yo mu rusenda aragaruka ku miterere y'iki kibazo kiraje inshinga impunzi abereye umuyobozi mu ncamake ikibazo cyashishe muri viraje abavyeyi babiri abafashoni nibo babonye umuntu afise igunira irimwe ibintu baca baramwinuba bamwinuvye bacabwira abashinganahe abagabo nibo baciye bamwiruka ko bahura afise inkoho zibiri n'amashoro indani niko kumufata kumutwara ku butegetsi bamutwaye ku butegetsi ubwo abanyagihugu bafise ubwoba ntibarara neza mu mazu barara neza mu mazu benshi bariko barava mu maviraje baza kurara mu yandi maviraje n'ubu abandi bambwiye ati yuko bataza kuharara ubwo twageraga muri viraje ya gatandatu hari impunzi twahuye zimukiye ahakorera igisungusungu kubera gutinya yuko zishobora kwicwa bitewe n'uruhare zagize mu gufatwa k'uwo mugwanyi w'umumayimayi wanyuze mu nkambi afite imbunda nadia nzeyimana yavuye muri viraje ya gatandatu aza gukambika ahakorera igisungusungu impamvu cyane baduhiga ku kubera ab'uwo muntu apfunzwe imiryango y'uwo bafashe ntidutoteje ku kubera inkoho zabo bakavuga uti iviraje yose izotuma ipfihere inkoho batazirose nta mahoro turimo turatora iki kibazo cy'ubwoba kiraje inshinga impunzi z'abarundi zo muri viraje ya gatandatu cemezwa na emmanuel ntirampiba userukira impunzi z'abarundi mu rusenda by'ukuri nk'uko babivuga baravuga yuko umuntu yafashwe afatana ibigwanisho ariko uwo muntu akaba yaravuye yari yerekeje mu misozi iyo bavuga ko yari avuye basanzwe bakorera akazi kabo rero hariho abantu bavuze ati uwo muntu n'uw'iwacu tubwiriza kuza kwishyuza umuntu wacu mwafatishije natwe tukabasubiriza mu ndumane kubera rero uko kuntu bavuga ngo kubasubiriza mu ndumane umuntu ntashobora gutahura ni kugira gute abantu bashobora gupfa cyangwa bagahura n'ibindi bibazo nubwo biruko emmanuel ntirampeba avuga yuko hari ingamba bafashe mu gucungiriza impunzi umutekano nka twe nk'abarongozi b'ikambi twaragerageje kuvugana na seneri isanzwe irongoye impunzi ku rwego rw'igihugu turagerageza kubereka yuko byari ibintu bikomeye by'uko abantu babwiriza gukurikirana umutekano wabo mbese ntiba iyo miryango yonyine iba ikibazo cy'impunzi zose ubwo rero n'uyu munsi mbere nanabasabye ndababwira ati byari byiza ko hoba akanama gahuza impunzi abarongoye impunzi kagahuza n'abarongoye abakongomani basa n'abadushavuriye tukerekana ko twata mugambi twari dufise wo gufata n'aba bantu ahubwo nuko yabonetse ko hari ikintu kimwagira aricyo cyatumye umuntu atonyegeza twagishikanye habona umuvugizi w'igisirikare muri kivu y'epfo kapiteni dieudonne kasereka avuga yuko umutekano w'izi mpunzi nta kizawuhungabanya kuko urinzwe n'abapolisi ndetse n'abasirikare muri teritwari ya fizi inkambi ya rusenda yubatsemo hahora imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho ibangamira abaturage b'abakongomani aho iyo mitwe yitwaje ibigwanisho yica abaturage ikanyaga amatungo yabo ndetse igatwika n'amazu vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivuye wedaste hagati aho muri uganda naho hari abanyekongo baharurwa mu majana bakomeje kuhahungira bakomeje guhungira muri uganda abavuganye na mugenzi wacu ignatius bahizi bavuze yuko bariko bahunga imitwe nyeshamba zitandukanye irimwo nyatura hamwe na fdlr
mu gihe ingabo z'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo gikomeje guhasha imitwe y'inyeshamba itandukanye ku butaka bw'icyo gihugu abaturage nabo bakomeje kugirwaho ingaruka mbi cyane zirimo no gutakaza ubuzima amakuru aturuka i Beni avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize abaturage batari bake bishwe n'inyeshamba za ADF mu turere duhereranye na Beni nk'ahitwa Oicha aho hafi abantu makumyabiri bishwe batemaguwe mu ijoro ryo ku wa gatandatu no ku cyumweru ibibaye nyuma y'aho ingabo za Congo FARDC zagabye ibitero bikaze ku birindiro by'uyu mutwe w'inyeshamba ziharanira ubutegetsi bwa kisilamu muri Uganda ariko akaba zimaze hafi imyaka makumyabiri zarahungiye mu mashamba ya Congo mu byumweru bike bishize FARDC ivuga kuba yarafashe bimwe mu birindiro by'izo nyeshamba ubu akaba zirimo kwihorera ku baturage mu turere turi hafi na Rukiro nka Bwito Itongo n'ahandi havugwa intera hamwe na Nyatura amajana akomeje gukika ahungira muri uganda nk'aba twavuganye bamaze kugera ku butaka bwa uganda tuvuye ikabizo bari kwica abantu ubwo rero ba- tugahitamo ko kugira batwice tukava twahunga tukaza uno ntibaza kubavuga ngo ni abanyatura baduhoje ko ari ukuza bagatemagura abantu nuko bakasubira mu mashyamba yabo bazaga ku ma- manywa- amanywa ni ayabo nijoro ni iryabo nitwa toto niyo yita toto njye mvuye itongo impamvu fdrr zagiye ziradukura mu mirima yacu bakajya baraza kudupiya tu buri munsi bagatuma turara hanze buri munsi abantu banje bose umugore wanje n'abana bose bagiye bagira- barabishe ndabandu ba- ndabandubura ndinda nje nyine guca nabonye rero ko imbere ndavuga ndi wenda nibura akanze nje aho abandi bari abenshi ba- bagiye baravayo tu guco guca abashoboye twebwe tukagumya guhangaza tu turi kugira ngo turebe ko wenda twazabona agatekano bikananga bakajya baradusumbuwa tu buri munsi hari ubwo tuba turi mu murima bakadusanga mu murima twaba turi nko gukura nk'amateke bakaba barayashikaguje bakayajana ugasanga tu twebwe dusigaye inzara iri kugira ute iri kutwica muri ubwo buryo nk'umugende ati natwe turi abantu ntabwo muri abantu bo gutuma twebwe twicwa n'inzara kandi na- natwe dukeneye kurya nibakaza bitwaje ibisu eh, bitwaje n'imipanga n'abafite n'imbundatu bakatwirukaho buco muri ubwo buryo ku bari kuza abafite intwaro ngo sohoka numara gusohoka barakujanye ab- ab'imanirokoye baracikanyije bak- bakiruka bakagenda barara mu binani nuko imana ikarinda kudufasha tu- tuga- tugatsinda urwo rugamba mu busanza aho none ubu ngubu banari kubajana no mu mashamba aho ngaho muri kanyamisango banarimo ibisambo biri kujya birasanga aba- abantu mu mirima bikabiciramo ni inyatura kubaziza ubusa kubasanga mu mashamba mu mashamba mu mashamba bakabiciramo muri ibyo biceho igisirikare cya kongo kivuga kuba kimaze gushwiragiza imwe muri iyo mitwe cyane cyane urwanya ubutegetsi bw'u rwanda fdr akanaba cyaratangaje ko kimaze guhitana bamwe mu bayobozi bakuru b'uwo mutwe hashize imyaka myinshi cyane uganda yakira impunzi z'abakongomani kubera umutekano w'igihugu bityo akaba n'abahungira hano bavuga ko icyo bakurikiye cyane ari umutekano kumva ko ah, imbunzi za- ziri guturuka muri kongo ziri kuza hano mu buganda ko mu- bazakiraga ukavuga ati noneho basika natwe tuje kugera ute tuje gupfira hamwe n'abandi mu rugo ukavuga ati yenda ntitugire amahirwe naho wenda aho bazatwakira wenda turebe ko twajyamo kabiri ni ukugira ngo barebe uburyo badufasha ku bwo kurya no ku- no gushaka umutekano ukurikije ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu umubare w'abakongomani bakomeje guhungira muri uganda cyane cyane mu kwezi gushize umaze kwiyongera ubu bakaba bakira impunzi zirenga mirongo itanu ku munsi ziganjemo abagore n'abana bato ati kandi izi mpunzi zirimo n'abanyamurenge baturuka kure cyane bahunga ibitero b'inyeshyamba zibita abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ibihugu byo mu karere nabyo bisa nk'ibirimo guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwa kongo cyane cyane ko haherutse kuba inama ihuza abakuru b'ibisirikare b'ibihugu bitandukanye muri aka karere yabereye i Goma biga kuri icyo kibazo perezida wa repubulika ya kongo felix kisekedi uherutse muri uganda akaganira na mugenzi we ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi banaganiriye ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu kandi banemeranya gufatanya n'ibindi bihugu mu karere kugikemura ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
arakoze ignatius bahize kuri iyo nkuru ndabona na mugenzi wanjye ni mukankusi agarutse muri studio ngongera twibutse amakuru agezweho ijya n'ino ku isi ejeni urakoze diane twabwiye ko kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya onu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa beni naho abantu bari bagiye gukorera imyigaragambyo nyuma y'uko umutwe wi- w'abarwanyi bitwaje intwaro wishe abasivili umunani nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya faransa afp twababwiye kandi ko ah, perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa uyu munsi ku wa mbere yatangije gahunda yo kurwanya ibitero bikorerwa abagore yashishikarije abagabo guhindura imyitwarire ibangamira abagore iteravive teravive yirukanye umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru w'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu human right watch biturutse ku bivugwa ko yashyigikiye abashaka ko israeli ifatirwa ibihano mu by'ubukungu abo bari muri muvoma y'impirimbanyi zikoreramo mu kwamagana uburyo abanyepalestina bafashwe uwirukanywe akaba ari omar shakira arakoze ejo ni mukankusi yakoze na fasilge behu yegeranije amajwi hamwe na engeneur pira bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mumva na lidiane nahazwe ano makuru yarahagaririwe na etienne karekezi mushobora gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ku izina rya bagenzi bacu twifurize kurara ahajyana ahatajyana harara umwasi